muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi murumvira radiyo ijwi ry'amerika ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali nshuti zacu mwiriwe neza ni tomasi kamirindo basuhuza kandi mbakaze muri aya makuru kuki mu bihugu bikize by'umwihariko muri amerika kugura inzu bihenda cyane biterwa n'uko abategetsi barimo abo muri afurika banyereza umutungo wa rubanda bakajya kuwisha muri ayo mahanga nyine arimo amerika
turavye amavire manini manini yo muri amerika za new york san francisco los angeles n'ahandi urazi amabiridingi amazu agugwa agugwa igiciro kirenga umuriyoni usanga ayarenga inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri amerika leonce ndikumana ni mwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza ya leta ya massachusetts university of massachusetts amherst muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda umunyamategeko barton matimbano yarazimiye sena ya kenya izaterana ejo no kuwa kane kugira ngo yige niba visi perezida wa repubulika rigati gacaguwa agomba kwirukanwa ku mwanya we naho muri hayiti polisi y'igihugu ifatanyije na polisi ya kenya barwanye n'umwe mu mitwe y'amabandi yitwara gisirikare ikomeye aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mugume hafi muri kenya urukiko rukuru rwateye utwatsi icyifuzo cya visi perezida wa repubulika rigati gacaguwa warusabaga kubuza sena kwiga ikibazo cyo kumukura ku butegetsi ku wa kabiri w'icyumweru gishize abadepite magana abiri na mirongo inani n'umwe kuri mirongo ine na bane batoye umwanzuro wo kumwirukana mu byo bamurega harimo ruswa kunyereza umutungo wa leta kubangamira imikorere ya guverinoma no kubiba amacakubiri ashingiye ku moko umwanzuro wagiye muri sena visi perezida gacaguwa yitura urukiko avuga ko umutwe w'abadepite utamuhaye umwanya uhagije wo kwiregura usibye ko anahakana ibyo aregwa gacaguwa yatsinzwe rero mu rukiko sena izaterana ejo kuwa gatatu n'ejo bundi kuwa kane yige iyi dosiye sena ya kenya igizwe n'intumwa za rubanda mirongo itandatu n'umunani hakenewe amajwi mirongo ine n'atanu yo kwemeza niba gacaguwa yirukanwa ku mwanya wa visi perezida wa repubulika cyangwa niba agumaho ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibihugu bitanu byo muri afurika y'amajyepfo byugarijwe ku buryo budasanzwe n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe byateje icyitwa El Nino ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rivuga ko abaturage barenga miliyoni makumyabiri na zirindwi byabakozeho ibindi kuri iyi nkuru Diane Ninazwe raporo nshasha ya PAM yerekana ko ibihugu bigeramiwe n'ingaruka z'ubushuhe burengeje urugero ari Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe. Hambavu y'ibihugu bitanu biherereye muri Afurika y'ubumanuko, PAM ivuga ko Angola na Mozambique bitari muri ico gice ca Afurika navyo nyene bibangamiwe. Ibihugu vyose vyatangaje ibihe bidasanzwe vy'akaga kubera ubushuhe budasanzwe bwa El Nino. Ishami rya ONU ryitaho imfungurwa kw'isi PAM mu mfunyafunyo riti ikigoyi kiza catanguye kwibonekeza muri ivyo bihugu nticari bwakabeho mu myaka cumi iheze ni ivyago mu makungu ikigo ca amerika kijejwe iterambere kw'isi usaid naco cemeza ko ubugaragwa bwibonekeza muri afurika y'ubumanuko kubera ubushuhe bwinshi bwaheruka kuja ku rugero buriko haraheze imyaka ijana ku bwa pam abana bagera ku miliyoni mirongo ibiri n'umwe bo mu bihugu bigeramiwe na el nino bari mu bibazo vyo gufungura nabi kubera umwimbu utabonetse neza thomson fili avugira pam yabwiye amenyesha amakuru ko bizobandanya kunyuka yagize ati iki gihe ni kibi cyane mu bihe byose byabayeho mu byerekeye ubukene bw'imfungurwa bizobandanya vyunyuka ku kwezi ku kwezi kugera mu kwa gatatu no kwa kane ko mu mwaka uza nta mwimbu wabonetse ibigega biragaragara abana baronka ico bafungura rimwe ku munsi n'abanyamahirwe ishami mpuzamakungu onu rikavuga ko kugira ngo rifashe ababangamiwe rikeneye vyihuta imiliyoni miliyoni amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda mu madolari ya amerika aho bikomereye ariko ku bwa onu ni uko aya mafaranga azayongera ku yandi akenewe kugira ngo abageramiwe n'intambara muri gaza na sudani nabo bashigikirwe
abakuru b'ibihugu bitandatu by'umuryango w'ubutwererane mu kigobe cy'abarabu ari byo bahrain kuwait oman qatar arabia saudite na emira z'abarabu ziyunze bazagirana inama ya mbere ejo kuwa gatatu na bagenzi babo makumyabiri na barindwi b'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe ku cyicaro gikuru cyawo i buruseli mu bubirigi kuri gahunda y'iyi nama yabo hariho iby'ubuhahirane iby'ingufu nka gazi na peteroli n'iby'imihindukire y'ibihe ariko rero umuryango w'uburayi utangaza ko ikibazo gisumba ibindi ari icy'intambara yo muri gaza hagati ya isirayeli na hamas no muri libani hagati ya isirayeli na hezbollah bose bafite impungenge ko ishobora gutwika akarere kose bazarebera hamwe icyo bashobora gukora kugira ngo amazi atazarenga inkombe ibihugu by'ikigobe cy'abarabu bisanzwe ari inshuti z'uburengerazuba bw'isi nyamara mu bihe bya vuba byatangiye kwegereza cyane irani yashinze imitwe ya hamas hezbollah n'abahuti bo muri yemen kandi nayo ubwayo irasana na isirayeli ijwi rya amerika noneho tujye muri hayiti polisi y'igihugu ifatanyije na polisi ya kenya yagiye kubungabunga umutekano barwanye n'umwe mu mitwe y'amabandi yitwara gisirikare ikomeye uyu umuyobozi mukuru wungirije wawo yakomeretse diane ninahazwe arakomeza wakomeretse bamutazira dezom azi ubwa kabiri mu burongozi bw'umurwi witwa kraze barge gang ugisibije muri haiti dezom yakomerekeye mu gutana mu mitwe kwa mbere kubaye hagati y'abagizi ba nabi bo muri haiti n'abapolisi ba kenya kuva onu irungika ingabo zija kugarukana amahoro muri haiti igipolisi c'ico gihugu kikavuga ko abagizi ba nabi bagera kuri mirongo ibiri baguye muri uko gutana mu mitwe kwabereye ahitwa torsel mu mpanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru port au prince akarere akarere ka torsel izo mpande zibiri ziriko zigwaniramwo kari mu minwe y'abagizi ba nabi polisi ya haiti ikemeza ko mu bikorwa irimwo kuva kuwa gatandatu w'indwi iheze ifatikanije n'abapolisi barungitswe na kenya biciye muri onu yashoboye gufata ibigwanisho amatelefone n'ibindi bikoresho abagizi ba nabi bariko barifashisha mu guhungabanya umutekano wa haiti igipolisi c'ico gihugu kikabandanya kuvuga ko kigiye kubandanya ibikorwa vyaco gushika uwitwa vitel homme innocent atwara umwe mu mirwi ikomeye y'abagizi ba nabi muri Haiti azimanganijwe Vitel Homme Innocent mwomenya ko asanzwe ari mu bihano vya Amerika umwe bwa buraya n'akanama ka ONU kajeje umutekano Amerika yaremeye kuzotanga agashimwe k'imiliyoni zibiri z'amadolari kuwotanga amakuru yotuma afatwa mu mabi Vitel Homme Innocent yagirizwa harimo kuba yaranyuruje abavugabutumwa b'abakristo cumi na batandatu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urupfu rw'umuvugabutumwa yitwa Marie Franklin hamwe n'inyuruzwa y'umugabo wiwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Amerika ikaba yaramaze kumucira urubanza kuri ibi vyaha vyose
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri voa radiyo yacu no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu rwanda umunyamategeko barton matimbano yaburiwe irengero kuwa gatatu w'icyumweru gishize murabyibuka metere matimbano yatsinze urubanza rw'abacuruzi babiri bari bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya gikondo kizwi nko kwa kabuga umuyobozi wacyo cip verdic mutsinzi yarabitsindiwe mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro rumuhanisha igifungo cy'iminsi makumyabiri n'ine gisubitse mu gihe cy'amezi atatu na miliyoni makumyabiri y'amafaranga y'u rwanda y'indishyi z'akababaro agomba guha aba bacuruzi eric bagira ubusa yakurikiranye ikibazo cya metere matimbano
aganira n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ngendanwa madamu anuwarita musabye mariya ari nawe mugore w'umunyamategeko barito matiyasi matimbano yaduhamirije ko agiye kumara icyumweru atazi irengero rye nyine yagiye ku wa kane mu gitondo ngiye mu kazi ubwo rero ntabwo nongeye kumubona wamara kugenda se mwakomeje kuvugana kuri telefone byagenze bite telefone ye nta yari iriho nyine yavuyeho igihe namushakira yavuyeho watangiye kumushaka ryari muri ayo masaha nyine y'igitondo mu saa tatu nyango numve ko yageze umunyamategeko matimbano hatuye mu mudugudu wa kinyana akagari ka ntunga umurenge wa gahanga mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali mu bice bihana imbibe n'akarere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda yaburanye n'imodoka ye asanzwe agendamo mu kazi umugore we avuga ko matimbano yavuye mu rugo mu rukerera rwo kuwa kane yerekeza mu karere ka kirehe aho yagombaga kunganira umuturage mu nkiko nk'uko asanzwe akora uwo murimo gusa akavuga ko mu makuru yahawe yamenye ko umugabo we atigeze agera ku rukiko rw'ibanze rwa kirehe kugeza ubu musabye mariya akavuga ko kuba atazi irengero ry'umugabo we birushaho kumuhangayikisha reka dutegereze ibizava mu nzego nagannye kugira ngo zimfashe buriya andi makuru azayatangaza nyuma yagize icyo inzego zitangaza ngewe ntacyo mfite naho uvuga ubu ngubu hari amabaruwa atatu ijwi rya amerika ifiteho kopi bigaragara ko musabye mariya yandikiye inzego zitandukanye azimenyesha ko umugabo we yaburiwe irengero kandi akazisaba kumufasha kumenya aho yaba aherereye ku isonga hari ibaruwa y'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rebu iy'urwego rwa polisi y'u rwanda ndetse n'indi baruwa y'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko umunyamategeko matimba n'abarizwamo kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri abavugiriza inzego bose nta n'umwe witabye telefone y'ijwi rya amerika abavugizi b'izi nzego ntibanasubije ubutumwa bugufi twaboherereje kuri iki kibazo mu gihe twabandikiye tubamenyesha ko bagitangaho umucyo umunyamategeko matimbano yaherukaga kuburana urubanza rw'abagabo babiri bari bafungiwe mu nzererezi mu kigo cya gikondo ahazwi nko kwa kabuga mu mujyi wa kigali muri urwo rubanza urukiko rw'ibanze rwa kicukiro ku itariki ya karindwi z'uku kwezi rwanzuye ko cip verdic mutsinzi ukuriye kwa kabuga yafunze abacuruzi babiri joel twagirayezu na mugenzi we aloyizi nshimiyimana mu buryo bunyuranije n'amategeko yaciye cip mutsinzi miliyoni makumyabiri z'amafaranga agomba kwishyura abo bagabo n'indishyi z'akababaro naho igihe igifungo cy'iminsi makumyabiri n'ine yamaze abafunze binyuranije n'amategeko n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi ijana abisubikirwa mu mezi atatu ku wa gatatu w'icyumweru gishize umunsi umwe mbere y'uko umunyamategeko barito matiyasi matimbano aburirwa irengero ijwi ry'amerika yari yavuganye nawe ku migendekere y'urwo rubanza ni icyemezo twakiriye neza cyane kuko byatweretse ko abacamanza ndetse n'inkiko z'u rwanda zifite ubwigenge mbere y'uko aburirwa irengero kandi matimbano yari yaratubwiye ko bagenzi be b'abanyamategeko bari babanje kumuca intege bamubuza kujya kuburana urubanza bafata nka nyirabayazana wo kuba yaraburiwe irengero akavuga ko bamubwiraga ko urubanza yatsinzemo ukuriye ikigo cyo kwa kabuga igikondo rushobora kuzamugiraho ingaruka akavuga ko bamubwiraga ko ikigo cyo kwa kabuga igikondo bagifata nka ndakorwaho kuko imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ihora igikoraho amaraporo menshi igaragaza ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo no gufunga abantu ku maherere ariko ubutegetsi bukayamaganira kure bamwe muri abo banyamategeko batifuje kumvikana bakimara kumva ko mugenzi wabo yaburiye irengero bahise bongera gukeka ko yaba yarazize urubanza aheruka gutsindamo ukuriye kwa kabuga banze kugira icyo batangariza ijwi rya amerika ku mpamvu bisi z'umutekano wabo umwe mu banyamategeko bagenzi be nawe utifuje gushyira umwirondoro we ahagaragara yabwiye ijwi rya amerika ko matimbano yabuze ku wa kane bigeze ku wa gatanu nka saa sita z'amanywa telefone ye isubira ku murongo umwanya muto ariko bayihamagara ntihagire uyitaba mu bihe bitandukanye hagenda humvikana abanyarwanda baba bavuga ko ababo baburiwe irengero ndetse n'inzego zibishinzwe zikanzura ko zitazi aho baherereye gusa hari abagiye baboneka barimo umunyamakuru jean paul nkundineza waje gufungirwa ibindi byaha bakavuga bavuga ko babaga bafungiwe mu nzu z'imbohe zifungirwamo mu buryo bw'ibanga zizwi nka safe houses mu rurimi rw'icyongereza eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika tuve mu rwanda tujye mu burundi uburundi bufite ikibazo cy'abana bajya gucuruzwa muri tanzania leta y'uburundi ivuga ko ku bantu bose leta ya tanzania igobotora ikabasubiza mu burundi mirongo inani ku ijana ari abana ni inkuru ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda muri uru rwaruka ruhendwa rukajanwa kudandazwa mu gihugu ca tanzaniya hari abahendwa na bagenzi babo abandi bakarungikwa n'ababyeyi bakabaha abaje kubarondera abo abakunzi b'ijwi rya amerika basanze mu bumanuko bw'uburundi mu duhuzu bambaye twatabaguritse imibiri yabo nayo yuzuye ibikomere n'isuku rike buzuye agahinda k'ingaruka z'ibyo babayemwo iyo bajanwe abayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bafatiwe i tanzaniya bagasubizwa mu burundi bavuga ko guhendeshwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana atatu n'amajana ane by'amashiringi bibacisha mu nzira ihakwa guhitana ubuzima bwabo twavuye muhira saa kumi y'ijoro turagenda nyine mu iryo joro twahagiye iminsi ibiri twashyitse amaguru yabyimbye dushyitse kuba umu bosi aca adutwara mu ijoro nyine nka saa sita y'ijoro atubwira ngahano kwinjira ngo mu iporo rihuze ngo niho hari amahera imvugwe tugiye hagiye n'amaguru twaraye mu kayira twashitse ku munsi ugira kabiri twashitse nka cumi na zibiri twarushe twamaze iminsi ibiri ata muntu nyene yoba ari yokwiruka canke ngo atambuke neza natambuka nyene bukebuke nyene muri ayo mashamba abo babagura babajanamwo ntiboroherwa inyuma yo kubaho batazi iyo bari n'abo babana uruhagarara rw'abantu abo bana bita abagemu bo muri tanzaniya babahiga cane ntirubavamwo mu gihe babiruka ko bafise udushoka imbugita n'ibindi nabo baba bagiye kuvoma amazi bakoresha uwufashwe n'abo bagemu uku niko bimugendekera bankubita amakofe yo mu jisho aca araza afande nyene wabo ngo dogome kimbiya aho nyene aca asokorora imbugita ndagukureko ingugishato c'umusikirenge amvuga numbabarire aho nyene aca ahurayo akabezi mu mufuko aca araza andoda ngaha mw'ivi no mw'ijisho ry'ikirenge aha hose no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi nyinshi acambwira subira wiruhere no guhagarara atavyo nshobora umwana ashikanywe mu kibanza begeranirizamwo abafashwe n'abo bagemo imfungurwa ziwe ni ugukubitwa imihini y'isuka inkoni no kurara kw'isima nk'uko bibandanya bivugwa na bano bana bakiva mu burundi ibyo babwirwa ku munwa nk'amasezerano y'akazi bagezeyo bisanga ataho bihuriye na gato n'ibyo babamwo twaje gukorayo ntitwamenya ko ari mw'ipori badufata kuba ntaho twari tuzi batubwiye ko ari ukurima mugabo tururima kumbi turima imisi itatu muga dushitseyo twaja dukora guhera ku wa mbere no kwa mungu twarakora ugwaye akuzanira ibinini ukamira naho woba ugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa n'amarira mu maso bafatiye ku byo babayemo mu minsi idakwiye n'ukwezi ubu nibwo butumwa bw'ubwo rwaruka abavyeyi bacu zaraye baturunge kuko turatubwiye mu magorwa adasanzwe abandi bana nkanje biyumvira bose ko boja itanzaniya boguma ngaha mu burundi kuri iki kibazo c'urudandazwa rw'abana mu bihugu bibanye na cane cane mu gihugu ca tanzaniya mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi no mu bushikiranganji bw'ubutungane baremera ko bakizi kandi ko ababikora baronderwa kubw'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane anne marie nkeshimana gukingiranira ikiba babituma abakora ivyo badahashwa yabitangarije mu ntara ya bururi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru za leta bagiranye n'abanyagihugu abo bantu bakora ivyo vyaha baraheza iyo bafashwe bagashikirizwa ubutungane bagahanwa mu butungane intambamyi zihari ari uko abavyeyi benshi n'ababanyi banyegeza bakikikamukiza bagahishira abakora ivyo vyaha mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku rudandazwa rw'abo bana n'ingorane bagira basaba abarundi gukunda igihugu no guharanira akazoza kaco Rosine Grene Gatoni avugira umukuru w'igihugu nawe nyene yabisiguriye ibururi birababaje kubona abana batangwa na bene wacu abarundi bisigura rero ko urugendo rukiri rurerure ariko umuzirikanyi ni kubandanya duhimiriza ababanyi abavukanyi kugira ngo duhere gukunda umu umurundi muri ya nzira yo gukunda igihugu cacu twumve yuko abo bana ari tunga ryacu twumve yuko ari ya matuta tuzigaho kazoza keza kuko aho bagiye amategeko atabakingira baza bamerewe nabi babononye ugasanga igihugu gihomvye abana bashogwa muri urwo rudandazo rw'abantu bagafatwa bakagarukanwa mu gihugu bari ku rugero rwa mirongo umunani ku ijana akenshi bava mu ntara za karusi kayanza gitega ruyigi muramvya rutana na makamba mu mezi abiri ukw'umunani n'ukw'icenda ku mugina mu ntara ya makamba hagarukanywe abana ijana na mirongo itatu na batanu bari bajanywe mu nzira y'urudandazwa rw'abantu
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
amakuru tuyakomereze muri repubulika ya demokarasi ya kongo itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore bo mu cyaro ariko ubaye mu gihe abagore bo muri rucuru masisi na nyiragongo mu ntara ya kivu ya ruguru bo badashobora guhinga kubera ko bavanywe mu byabo n'intambara ariya sanka darius ukorera igoma yaduteguriye inkuru irambuye
hafi mirongo irindwi ku ijana y'abagore bakuwe mu byabo kubera imirwano hagati ya m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta bava imasisi nyiragongo na rucuro benshi muri bo bari batuye mu cyaro kandi ubuzima bwabo bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro radiyo ijwi rya amerika yasuye zimwe muri izo nkambi iganira na bamwe muri abo bagore bemeje ko intambara yababereye imbogamizi nini mu buzima bwabo bakaba batabasha gukora akazi kari kabatunze kandi bari bamenyereye uyu ni doroteya safari wari utuye ikibumba kuri we uyu munsi nta kamaro bafitiye yabivuze ati iwacu twakundaga guhinga ibirayi n'ibishyimbo ubwo byose byarabuze kubona nk'ibirayi bibiri bitatu ngo ni demiri fura utari kuyikorera ngatwe abakecuru twicaye aha kuyibona ni ikibazo kudakora akazi k'ubuhinzi kuri aba bagore bo mu cyaro ntibifite ingaruka ku miryango yabo gusa kubera ko ibikorwa byabo n'umusaruro byari bisanzwe bigaburira imijyi minini mu ntara ya kivu ya ruguru no muri kivu y'epfo muri iyi minsi mu isoko ibiciro by'ibifungurwa byikubye inshuro enye cyangwa eshanu nanuka zaku ni umutegarugori ukora mu kazi ka leta kuri ofisi de rute avuga ko ari intara ya kivu ya ruguru yose yibasiwe n'iki kibazo cyo kuba abagore bahunze ingo zabo batabasha guhinga Le panier de la ménagère est devenu un peu compliqué suite à la hausse de prix muri iyi minsi mu isoko turi guhura n'ibibazo bihuye no kwiyongera kw'igiciro cy'ibifungurwa kuva intambara ikomeje kuba mu ntara ya kivu ya ruguru abahingaga no kutugaburira bose ubu bari mu makambi kuva barimo turagowe ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga magana atanu ubu ni ibihumbi bibiri mukeshimana makurata amaze imyaka mirongo itanu yibera mu cyaro iwabo muri rucuro ku bisobanuro yaduhaye yemeza ko iyi mirwano ariyo yatumye ahunga igoma nta kandi kazi yigeze akora kuva yavuka uretse ubuhinzi we nta byinshi asaba kuri guverinoma twewe icyo dusaba ku bayobozi nta mafaranga yo gucuruza ariko turi iwacu twarahingaga twamara guhinga tukagurisha bya bindi byeze twabaye imbederi nta mazi nta biryo twewe bahitemo badushorere tugera iwacu mu rugo duhinge nitumara guhinga tweze dusarure tugure amatungo twarageze ino batwiba amatungo rwose kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro nta muhango n'umwe wihariye wateganijwe hano mu mujyi wa goma gusa amwe mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore n'abana yabyira ijwi rya amerika ko akomeje kwinginga no gusaba leta n'abafatanyabikorwa barebe uko ubuzima bw'abagore bose bakuwe mu byabo bwaba bwiza kurusha uko buteye muri iki gihe michael rufunguro ni umunyamabanga w'inzu ishinzwe umugore mu ntara ya kivu ya ruguru mezo de la femme dukomeje kureba uko imfashanyo harimo imbuto n'ibindi bigenewe byagera kuri aba bagore kandi leta ikabashakira n'amashamba barebe ko bakomeza akazi bamenyereye kubura akazi ku bagore baturuka mu cyaro bacumbitse mu nkambi hirya hirya no hino mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo bikomeje gutera ibibazo bitandukanye kuri bo muri ibi harimo gufatwa ku ngufu gushimutwa cyangwa no gukubitwa n'abantu bahetse imbunda batuye hafi yabo ibi bikaba bisaba igisubizo cyihariye ari Asanka Darius ijwi rya Amerika igoma
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuki mu bihugu bikize by'umwihariko muri leta zunze ubumwe za amerika kugura inzu bisigaye bihenda cyane muri iki gihe biterwa n'uko abategetsi barimo abo mu bihugu bya afurika banyereza umutungo wa rubanda bakajya kuhisha muri aya mahanga arimo nyine na leta zunze ubumwe za amerika birimo no kugura amazu ahenze ni umwanzuro w'abarimu w'abashakashatsi babiri banonosoye iby'ubukungu leonce ndikumana na james boyce bigisha muri kaminuza yitwa university of massachusetts amherst niyo muri leta ya massachusetts muri leta zunze ubumwe za amerika babitangaje mu gitabo bise on the trail of capital flight from africa the takers and the enablers mugenzi wacu frederic nkundikije arabiganira arabi- araganira iby'ubu bushakashatsi na mwarimu ndikumana icyo cigwa twakigize twarave ah, muri muri amerika mu bisagara binini binini ah, nka za new york san francisco hanyuma itwe icyo twariko turaba nuko no kuraba amahera ava mu bihugu vya biriko biratera imbere kuko vyo muri afurika muri amerika latine muri aziya n'ahandi kuko tumaze imisi tubigira two- twibaza ayo mahera none aja hehe akora iki ashitse mu bihugu ah, ya- ba- ba- kubera ayo mahera amahera menshi ava muri afurika ku buryo butari mu nzira nava muri afurika ajya mu bihugu biteye imbere umuntu rero agaca yibaza none ajya hehe muri iki gitabo rero mu bintu twarabye twabonye kuraba yuko mu bisagara binini binini ayo mahera atoba ajya kugura amazu a- ajya ama- amazu azimvye rwose kugira ngo bene ayo mafaranga babone kuyanyegeza mu mazu twasanze rero turavye amavire manini manini yo muri amerika za new york and san francisco los angeles n'ahandi dusanga uravye amabirizingi amazu agu- agugwa agugwa igiciro kirenga umuriyoni usanga i- ayarenga i- i- inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri amerika kandi ugasanga a- ayo mafaranga aja ava hanze kenshi usanga ari abantu rero bayaronse ukuntu adashobora gusigura bakaba bashaka kuyashira mu mazu kugira ngo ay- ayicare ngaho nk'ikintu cy'akarero twatanze nu- ni umukobwa w'umuperezida wa wa repubulika y'u kongo sassou nguesso wa- yatwaye kuva kera Ah, muri leta tribunal yafashe inzu yiwe apartema yiwe muri manhattan iyo iyo apartema yayiba- ya- yayiguze imiliyoni imwe muga iyo iyo apartema kuva yayiguze nta n'umwe arayibamwo cyumva yuko icyo yaguriye si kugira ngo ace amahera mu mu- mu kuyikodesha kugira ngo aya mahera ayicarike ngaho hanyuma niyagera ku- ku- kuyidandaza azo- azohukwe menshi Ye- muravuga kandi muri icyo gitabo ko ivyo bigira ingaruka ku kiguzi c'amazu amazu aca azimba mu bidusiguriye mu mu kanya gato ego ivyo biratuma amazu yo muri ayo mavire a- azimba da- bidasanzwe kuko urumva abantu ba- baja kugura amazu bagomba kugeza amafaranga bobo igiciro ntaco kibabwira ayo basavye niyo boguha ko ic- ico barondera ca mbere nuko ayo mahera bavako bigaca bituma rero umu- umu- umwenegihugu nawe a- a- ayarondera mu mu mushahara ayarondera mu ideni yo muri banki aca asanga adashobora ku- kugira kompetisiyo n'abo bantu bayayora bakaza ku- ku- kuyashira mu mazu ugaca usanga rero kugira ngo umuntu agure inzu biramugora ibiciro biba biduga Nu- n'ugira ati a- a- apange i- inzu muri muri ayo mabwire manini manini uca usanga bigoye kubera ama- ibiciro biguma biduga amaleta canke abategetsi bo muri ivyo bisagara bikuru bikuru boba bazi neza iyo nyifato y'abategetsi canke abatunzi bo muri afurika bashaka kunyegeza imitahe yabo nibaza ko kubera ko babizi no- none ko ivyo ni ibintu tu- bara- turavyandika abandi baravyandika barazi yuko kandi si bishasha amahera yamye ava muri afurika yamye ava muri amerika latine a- aza kunyegezwa muri muri ibi bihugu hari ibintu vyaguzwe muri ubwo buryo bimaze gufatwa mu ipahe mu bufaransa eka na hamwe hamwe nk'aho mwavuze muribaza ko ibihugu baguramo ayo mazu abo bantu bo muri afurika n'ahandi muri ivyo bihugu bindi bikiri mu nzira y'amajambere muribaza ko mu gihe bokwama bariko barashigwa habona vyoshobora kubatesha ingeso yo gusahura ibihugu vyabo ego kabisa ivyo nibaza yuko vyo- vyofasha urama nk'ubu bimenyekanye yuko kanaka yazanye amafaranga atashobora gusigura akaya- akayagu- akagura amazu bakayifata bikaja mu binyamakuru ku maradiyo n'uwundi yogira ati agire agire kurya yobanza kwiyumvira ku banyagihugu baba bashaka kugura amazu muri ivyo bisagara bo bo- bokingirwa gute bwa mbere bikunda bivuze mu gukingira abanyagihugu ni uku- ni ukugira ngo no- leta ishyire itegeko ku ba- ku mabanki a- ahagarike kuronka amahera a- adasiguwe iyo avuye icya kabiri kugira amankete bagas- bagatohoza amazu agurwa muri ibi bihugu bi- bi- bi- biteye imbere mu gusangira mu- mu- mu- mu mafire manini manini bakaraba amahera yagura iyo ava abayagura ni bande abadashoboye kuya- kubisigura baka- baga- bagafatwa murakoze cane gose professeur Léonce Ndikumana murakoze rwose radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu ni ahangaha aya makuru ahumurije gusa mbibutse ko mu makuru twababwiye harimo uko umunyamategeko barton matimbano wo mu rwanda yaburiwe irengero umugore we avuga ko yamubuze kuva ku wa kane w'icyumweru gishize bwari bukeye bwaho ku wa gatatu w'icyumweru nyine gishize metere matimbano atsinze urubanza rw'abacuruzi babiri bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya gikondo kizwi nko kwa kabuga umuyobozi wacyo cip verdic mutsinzi yarabitsindiwe ahanishwa igifungo cy'iminsi makumyabiri n'ine gisubitse mu gihe cy'amezi ah, atatu hanyuma bamuca n'ihaza nako n'impozamarira na- n'amafaranga yo kwishyura abo bacuruzi miliyoni makumyabiri ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama